iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram turi kuri voa radiyo yacu naho kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi Colonel wese ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda naho igihe mwumva kuri mikoro ndi Jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
say
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twabibabwiye rero ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri facebook yacu nk'uko nabibasezeranije kandi nk'uko mutangiye mwumva iyo ndirimbo icyatumye mpinduka benshi muri mwe murayibuka ni y'umuvugabutumwa ubwo ni n'umuhanzi ariko kubera ko turi hamwe hano muri studio buriya araza kubibwira neza apolinaire habonimana turi kumwe hano muri studio z'ijwi ry'amerika washington dc karibu cyane ku ijwi ry'amerika murakoze cyane ye Eh, rero iyo ndirimbo abantu benshi barayizi bakuzi nk'umuhanzi ariko ubu ngubu ngira ngo ufatanya no kuvuga ubutumwa reka duse n'abahera aho ngaho wibwira abategeza amatwi ijwi rya amerika apolinaire habonimana abenshi barakuzi ariko nk'abatakuzi wabibwira gute
abatanzi nobibwira ko ndi ni apolinaire habonimana kandi um, ndubatse Eh, mfite umudamu umwe n'abana bane
umwe umwe yes Hara- hari abagira aba- abarenze umwe Eh.
abana bane ni abahungu ba- ba- ni abahungu batatu n'umukobwa umwe Ah, kandi nkaba nkora eh, igikorwa cyo kuririmba nicyo benshi benshi banzi ko Ah, ikindi gikorwa ni icyo ni icy'ubushumba Ah, ndi umupasitori eh, nkaba ndongoye ishengero ryitwa shemeza worship temple ego apolinaire muri make ni uwo iryo shemezo worship tempo ndumva riri i burundi twatangiye tunavuga ko uri umuhanzi ukaba uri n'umushumba ariko reka twongereho ko o- uri umuhanzi eh, w'umushumba ariko w'umurundi Ya, Uri aribyo mu Burundi.
cyane cyane none kuba mu burundi aha i washington dc waje kuvuga ubutumwa waje gutarama bimeze gute byose naje ah, ah, gutarama kuririmba kuvuga ubutumwa eh, byose nibyo byanzanye byose niyo byakoze Eh.
yego mu kanya gato turabyinjiramo cyane ariko um, tunaganira cyane cyane ku ndirimbo zimwe buriya uraza- uraza no kutubwira niba hari icyo duhishiye muri iyi minsi ya vuba cyangwa hari inshyashya uherutse eh, gusohora ariko reka tubanze twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi rya amerika bashatse kutuvugisha hari jean long eh, eh, jean long cultus Jalong Crutus eh, ari ku murongo wa telefoni reka tumwakire eh, ikaze ku- ku ijwi rya Amerika Jalong Jalong uranyumva ubanza atari eh wa- alo eh, komera cyane
yego ndakumva uherereye he
ubu ndi i kigali ndi ahantu bita ku mukuyu ye washatse rero kugira icyo uvugana n'umutumirwa
yego nabyumvishe gusa bitandukanye n'uko byari bisanzwe kuko nari nzi ko umutumirwa wenda abanzwa abanza akagera nk'incamake mu byiwe abanza akavuga noneho tukabasha kumubaza cyangwa tukagera wenda n'icyo twavuga gusa numvishe ngo ari agakorera mu burundi Mm.
yego none numvishe n'idini yiwe uko iri gusa kubera Ni ko idini se buriya, ntabashije Jalo?
kumva wenda yego buriya ni idini cyangwa nu- ni umurimo akora ubanza ngira ngo nta bi- bidafite aho bihuriye n'idini sinzi
byashoboka wenda bitewe n'uko wenda twe tubyumva ndabona hano tubyita amadini cyangwa se amatorero Eh, ariko noneho uretse uretse gato duse n'abasubira inyuma wari uvuze uti umutumirwa abanza kuvuga noneho twe tukagira icyo tumubaza Eh, twumvishe yuko Ngaho noneho- yasesenguye ibyiwe noneho natwe tukabasha kubiganiraho nyuma ngaho noneho heraho icyo wumva kidasobanutse icyo wumva yagombye kukubwira wifuza kumenya kimubaza arakumva
yego icya mbere namubaza Mm,
eh, wenda nkatwe tubasha kuba muri ayo matorero mm,
uburyo afatanya ubushumba no- no ku- no kuba ar- no- no kuririmba ndumva ko wenda byashoboka ko byaba ari byiza kuko buriya biba byiza nk'umuntu ukora ivugabutumwa byose wenda ariko se nkibaza uburyo abihuza nk'iyo wenda umuntu arimo kuvuga ubuvuga iyo umuntu ari umuvugabutumwa arashobora kuba ari imbere aka- akaririmba cyangwa se a- a- a- ajya afata umwanya umwe akavuga ubutumwa undi wenda akabukora wenda nko kuririmba
urabyumvise rero A- apolinere birasa nkaho twakubise tubangura abantu Eh.
barashaka gu- abantu barashaka ku- baranyotewe bafite rwose amatsiko Eh, baracyashaka kumenya apolineri ni muntu ki ngaho rero eh, umwanya ni wawe Eh, yego Ah, urakoze cyane ku kibazo Ah, ah, bira- bi- birashoboka ku ubundi kuririmba kubera ko turirimba indirimbo zirimo ijambo ry'imana n'ubundi nu- nu- nu- urashobora nu- ni ukuvuga ubutumwa ariko kandi ikibazo eh, cyawe na- nda- ndagisobanukiwe mu buryo bw'uko eh, mu materaniro ibyo bintu u- ndabikora gute ya eh, burya umuvugabutumwa cyangwa umu- umu- umupasiteri kubera ko ibintu byose biba bi- bi- bi- bigizwe na gahunda iyo abantu bateranye ndashobora kuririmba kandi nkigisha hanyuma mu buzima bwa minsi yose kubera ko mba nara- narigishije abantu benshi eh, n- ndashobora ku- muri gahunda kuba ntazoririmba mu kuri mu materaniro ya ya ya, ya dimanche canke yo hagati mu, mu ndwi ngakora ngakora ikindi gikorwa cyo kwigisha abandi bagakora icyo kuririmba ariko kubera ko kuririmba ari impano imana yampaye sinshobora kuyi- kuyi- kuyiparika ngo nuko nabaye umushumba ngo kuririmba nta mwanya ngibifitiye imana yo yo yobimbaza kandi noba nkoze ikintu kitari cyiza rero kuko ibintu byose bikorwa muri gahunda ndashobora kugira igihe cyo kuririmba nkagira n'igihe cyo ku cyo cyo ku- kuyobora itorero cyangwa se ku- kwigisha cyangwa ikindi gihe nkabihuza kuko eh, imana iba yaraduhaye ubushobozi bwo kubikora byose
Mm. reka twizere ko eh, jean long asobanukiwe dusabe abubakar nishimwe yihangane gatoya kuko ah, dushaka kubanza gusa n'abasubira inyuma wumvise eh, bwana habonimana wumvise yuko abantu bavuga bati ariko umuntu abanza ku- kuvuga aka- aka- incamake Eh, abantu barasa n'abashaka kumenya batari ko umuhamagaro wawe waje ute watangiye ryari mm, Eh, isa nk'usubira inyuma aho ngaho okay.
ubamara inyota Ah, okay. Um, nagize amahirwe yo kumenya umuhamagaro wanjye nkiri muto nkiri umwana muto niga muri ecole primaire niho uh, eh, byaboneka nk'aho ari eh, gukubagana kubera ko mu ishuri chaque fois mbonye eh, ah, occasion nararimbisha aba- abanyeshuri twigana mwigisha asohotse naca mfata ah, akanya ko ku- kuririmbisha class mwigisha agarutse eh, of course na eh, yaca nshira mu bihano Ego, birumvikana ko ubwo icyo gihe babifataga nko gukubagana Eh, babifata nko gukubagana Mm.
ariko je numva bi ari ibintu bindimwo biguhaye amahoro bimpaye amahoro nubwo bashira mu bihano numva ata kibazo ikindi gihe mbonye akaryo n'ubundi na- Ukosubira na- kandi ukabikora.
narabisubira nkabikora yego Eh, maze mu uko nakura imana impa occasion eh, yo guhura n'abantu bari basanzwe baririmba umwe mu bo imana yashize ku nzira yanje ni umuhanzi yitwa nikiza david eh, ni umuntu yamenyekanye cyane mu burundi no mu rwanda eh, imana impuza nawe akarisha impano yanje Ah, ndatangara igihe namubonye yari umuntu ari duwe cyane mu, mu kwandika yari azi gusoma musique amanote ya musique yarakompoza indirimbo rero ara- aranyanspira cyane nubwo imbere imbere yaho um, naririmbye muri sunday school mu, mu, muri e- école de dimanche y'abana impano yanjye rero i- irakura ah, ntangira no kwandika indirimbo mu nyuma rero nza guhura n'uwo mugabo ah, yakarihije cyane i- impano yanjye yego hanyuma iriya ndirimbo mu kanya twahereyeho yitwa icyatumye mpinduka iri muri zimwe za mbere eh, wasohoye ndetse iranakundwa cyane haba mu burundi haba mu rwanda ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari eh, uyisohoye ubonye ikunzwe u- ni ibintu wari witeguye yuko izakundwa kuri ruriya rugero ku buryo nta cyagutangaje cyangwa wabaye nk'ukubiswe n'inkuba
Ah, by'ukuri ah, ni imwe mu ndirimbo nasohoye ubwa mbere Um, ah, umugisha nahawe ubwa mbere ni uko um, iyo ndirimbo nayisohoreye muri studio nziza kuko icyo gihe mu myaka ya mirongo mirongo icyenda igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu gatandatu karindwi ntiri- ntitwari bwabone amasudiyo ateye imbere mu burundi yari ahari ariko atari ku rwego umuntu yakwifuje Ah, jewe rero nagiriwe umugisha Uh, pasiteri wanje um, ndaruhutse david yari yamboneye burse yo kujya kwiga uh, mu bwongereza muri igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na, na kane mu nyuma ngira contact contact nagize rero nahuye n'umugabo udasanzwe yitwa uh, colin yari umuproducer kandi w'umuworship leader niwe yahavuye ampa uh, kado idasanzwe yo guprodusa guproduza alubumu yanje ariyo uh, naririmbyemo iyo ndirimbo Mm.
ya ubwo rero um, iyo ndirimbo uh, hamwe na negereye intebe yawe uh, izo ndirimbo igihe zasohoka nk'uko mbajije uh, by'ukuri sinarinzi icyo zi- icyo zizobyara Mm.
Eh, nanjye nara- naratunguwe nk'abandi bose ingene za- zubatse imitima y'abantu ingene iyo ndirimbo iyo wambajije eh, umva icyatumye mpinduka ingene abayumvise bose yaba- yubatse imitima yabo bakayikunda nanjye byarantunguye mu kanya turaza kujya kuri negereye intebe yawe ariko uza rero kugira utya ukurikizaho ah, ngira ngo iyi turimo twumva ni indirimbo yanjye Eh, Eh, iyo iyo- wayi- yaje ikurikira no iyo yaje ni alubumu ya gatatu ya gatatu Mm, ni kuri album ya gatatu bya bibazo wavugaga ukuntu byari bigoye gukora uh, indirimbo muri za studio icyo gihe byari bimaze gusa n'ibitera imbere yego ya.
Mm.
icyo gihe amasidiyo ubuhinga bwari bumaze ku- kugwira haba mu mu burundi mu rwanda mu Mm.
karere muri congo amasidiyo yari amaze kuba ku- kuba menshi kugwira reka Eh, twumve negereye intebe yawe
niwe ubereye gushimwa yegereye intebe yawe zanye ibimazi by'amashi uririmbire indirimbo y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera ibihe nzobaho z'amashima wewe we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima wewe yegereye intebe yawe zanye ibimazi by'amashi ruririmbe ngosha y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa yegereye intebe yawe zanye ibimazi by'amashimwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc negereye intebe yawe ni indirimbo ya apolinaire habonimana turi kumwe hano muri studio z'ijwi ry'amerika twamubatumiriye ngo muganire mu kanya turagaruka ku mirongo ya telefone ariko reka mbanze rero nkubaze twari tuvuze iby'ubuhanzi tuvuga uko wagiye utangira kuririmba hanyuma iby'ubushumba byaje bite
iby'ubushumba Mm.
eh, burya imana niyo ihamagara Mm, imana niyo iyekipa Mm.
niyo ishira um, inyota mu muntu Ah, iby'ubushumba benshi bashobora kwibaza ko ah, ari bya vuba aha mm, ariko um, kuva nta ntangura ah, igikorwa cya shemeza mm, nayoboye umugwi uh, urenga uri ugizwe n'abantu barenga uh, cumi na batanu Mm.
ugenda urakura mm, ya kuyobora umugwi w'abantu mungana bakuruta ubwo hari muri serire z'amasengesho iwawe cyangwa uno Oya.
murwi wari umeze gute uwo murwi Mm, yari yari ministere oh yego.
shemeza yatanguye yatanguye shemeza music yatanguye nka ministere ifise personalite civile A- ariko aho ngaho urancitse igitekerezo cyo kuvuga uti noneho icyo kuririmba kiraha ariko noneho ngiye noneho no gutangiza icy'ubushumba cyaje gite ubwo umuntu ashobora kuvuga ati ariko se ndabifatirana hamwe icyarimwe
ok ni watekereje ibintu watekereje ni imana yakubonekeye Ni- ni- byagenze gute kugira
ni umuhamagaro Yego.
ikintu ah, ukuriya nak- nakubwiye navuze ah, amateka yanjye ko kuririmba byatanguye Mm, no kuyobora abantu gushumba abantu nabyo byatanguye mbere kare mm, kubera ko mu murwi w'abaririmbyi eh, nari inyoboye abantu mm, kuyobora abantu rero Mm.
urashobora kubayobora eh, nk'umuntu umudiregiteri cyangwa se ukabayobora nk'umubyeyi mm, nko- abantu bakakubonamo ubushumba bakakubonamo n'ubwo uyoboye abaririmbyi ariko hari ikintu cy'ubushumba urabashumbye mm, Oya, icyo rero mm, na- namye nezerererwa ku- kuyobora abantu nyuma ikintu cyo kumva um, noyobora itorero nacyo kirakura muri njye mm, ya atari eh, atari ibi- ibintu nsimbiyemwo kubera ko eh, abantu n'abandi babikora oya cya- ni ikintu cyagiye kirakura buke buke muri jewe kurongora abantu bake eh, nyuma nkarongora abantu benshi nyuma numva imana impamagariye noneho kugira igicapo kinini cyo ku- kuyobora umurwi munini w'abantu witwa itorero witwa itorero ngira ngo umuntu anarebye neza na hariya wigeze kutubwira ukuntu wari mu ishuri n'ubwo wabaririmbishaga ariko mu by'ukuri ni ukubayobora Mhm.
muri icyo gikorwa cyo kuririmba Yego.
bisa nk'aho byaziye rimwe ariko uhera kuri kimwe ya kimwe nicyo cyatangiye gukura mbere y'ikindi kandi ni wo murongo imana yari ya- ya- yahaye ubuzima bwanjye yego reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire patrick eh, derek mary kaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika turakumva
yego ama jewe mbanje kubashimira kuba mwanerefonye mukama umurongo Mm.
kandi nkabashimira kuba mwadutumiye umutama wacu eh, umukozi w'imana apolinaire tukaba tumukunda uyu mwanya aho mvugira jewe ndi bujumbura nkunze kumukurikirana nagerageje kugira isengesho nsenga nze mbone akanya ko kuzomubaza ikibazo mfise muri jewe arakumva Mhm.
jewe nsanzwe naje ndi umukozi w'imana mu rusengero turahimbaza imana ariko eh, turagira icyifuzo cyo kuvuga ati dukorere imana kugira ngo imana iri muri twebwe n'abazodukomokako baze baronke icyo bazodukurako none ni iki tokora twebwe nk'abaramyi buno munsi ni iki dukora kugira ngo n'abandi bazoza baze bagendere eh, bagire icyo badukura ko amavuta yacu baze ba- bayabemo icyo ni icya mbere ni kinokora kugira ngo nanjye mbe umukozi w'imana nshobore kuzogira icyo cyo kumarira abantu mu buryo bwo guhimbaza imana hama ikigira kabiri nagomba ndamubaze ni iki cyakoretse kuri we kugira ngo indirimbo ziwe kugera uno mwanya tuzumvise zibe ari indirimbo z'ibihe byose ziryoshye zita- zitata a- uburyohe a- akoresha ubuhe buhanga bwo kwandika bimeze gute icyo ni ikibazo kigira kabiri na ni- nifuza ko iyo mwonyishura Mm, urakoze cyane Um, ikibazo cya mbere um, um, nibaza ko i- ubwa mbere n'ubuzi ibyo dukora byose bihabwa agaciro n'ubuzima tubamwo uh, hamwe n'imana ni ukuvuga ngo uh, kumenya ko wowe utiremye kumenya ko ubuzima bwawe bufise aho butangurira kuri iyi si n'aho bu- bu- burangirira rero ah, gu- ku- ah, kuvuka ubwa kabiri ukamenya ko ubuzima bwawe ah, utabu- utabujana uko ushaka ni ikintu cya mbere kumenya ko ufise umwami yesu ari we aganze ubuzima bwawe hanyuma ubuzima bwawe bugakora bukaba mu ntumbero yakuremeye wanyumvise mwene data yego Eh, ndabumva hajya wavuze ngo witwa nde
Derek amazina yanjye ni derike shimirimana mu okay kinama okay Derek hanyuma ah, ibijyanye eh, n'umuhamagaro ah, ni ukumenya icyo waremewe ukakibamwo ukamenya agaciro nimba uri umuririmbyi ugaha agaciro uwo muhamagaro imana yaguhaye ariko uwo muhamagaro wubakiye kukubaha imana sibyo derike
Yego.
kubera ko kugira impano yo kuririmba canke kuvuga ubutumwa canke gukorera imana mu bi- mu bitandukanye ni kimwe ariko rero eh, gu- ku- kumenya ko ubuzima bwawe bwubakiye ku bu- ku rufatiro ari rwo kirisito kumenya ko eh, ijambo ry'imana rihabwa agaciro mu buzima bwawe rikazana disipurine mu buzima bwawe ukabaho ubuzima bufise intumbero ni ikindi kubera ko urashobora kuba ufise impano ariko ubuzima bwawe buri muri desordre nicyo gituma rero um, kugira ngo ushike kure ubuzima bwawe bugire impakite ni ukubaho uh, wubaha imana hanyuma ukaba ukaba seriye no mu bijyanye n'impano yawe i- ikaba develope kugira ngo ibyo ukora ubikore muri excellence Mm, hari n'akandi yavuze avuga ati ariko indirimbo zawe wowe wabigenje ute ko twumva zidasaza nk'iz'abandi U- Oh.
ni irihe banga ryatumye indirimbo zawe zihora ari nshyashya Um, nibaza ko atari ibanga Mm.
ni ni ni principe ni principe kubera ko indirimbo yose iba ibi iba ifise source iba ifise hariho source ya inspiration uh, iyo source ya inspiration ni mu mana kubera ko urashobora kwandika indirimbo ufise eh, objectif yo kwishimisha kwinezereza canke kunezereza abantu gusa eh, ariko urashobora no kwandika indirimbo source yayo eh, eh, ufise a- ari mu ijambo ry'imana kandi ushaka ko iryo jambo ry'imana rihinduye ubuzima bwawe eh, uko rishikira abandi nabo iryo jambo ry'imana wemeye ko rihindura ubuzima bwawe nabo abo rizoshikira bose rizobahindura rero icyo twakwita ibanga canke principe ni uko um, nahaye agaciro kandi n'ubu ntegerezwa gukura mu guha agaciro mu kugira ubusabane bwanje n'imana kubaho eh, ubuzima bwanje buri atashe ku mana kugira ngo mesaje imana impa ibanze ihindure ubuzima bwanje kugira ngo abo mesaje izoshikira nabo eh, iyo mesaje ibahindure mu yandi magambo niba mbyumva neza urabanza ukakira ubwo butumwa Yego.
wowe ubwawe warangiza ukabutanga nk'uko wabuhawe Nk'uko nabuhawe.
atari ukuvuga ngo ni ubutumwa bwawe ku giti cyawe Yes.
ugiye gutanga Aha. Yeah.
ngira ngo arabyumvise Derek eh, aho ngaho mu Burundi murakoze cyane kuba mukurikira ijwi rya Amerika reka twakire Leonidas ndayikengurutse ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika
yego nyakubahwa ndagize mwiriwe amahoro Mwiriwe amahoro neza hano amahoro leta mbanze kubashimira cyane mwebwe mutwakiriye
Eh, turakumva komeza
hano mbanze kubashimira cyane ku- ku- ku buryo mwakiriye kabisa n'uwo mutumye apolineri umukozi w'imana dukunda cyane hano i burundi nkaba mperereye ku ntega mu kirundo eh, ku mutumba w'ikanyago agacimbira ingugo nitwa ndayikengurukira honidas nagira ngo ndamukengurukire cyane ku izo ndirimbo y'amaduha Ndamu- ndamu- ndamubaza ibibazo bikurikira mbega urusengero yoba avugiramo ubutumwa ngaho i- i Buru- mu burundi ni hehe mbega yoba yaraje kuvuga ubutumwa mu kirundo kurikora iciza ko nigeze kumva ngo apolinere yaje mu kirundo mugabo ico gihe sinarose akanya ko kuza kuhasengera Eh, muri sokabu kwa mu- kwa kwa deni kurikora iciza ico nagira ndamubaze nongera ndamushimira cane kuzo ndirimbo yamatu- atu- atubwira atuvugiriza na cane cane kuko ndavyifise kuri carte memoire yanje nk'iyo nashavuye kabisa nkaziguza nca numva umutima uruhutse ni kuri imana imwombere umugisha kabisa Eh, none Eh, uwo uwo muntu yampaye iyo mpano yo kuririmba aracahari mbega Mm.
mbega wewe ni murundi ni kuri imana imumenyesheje umuntu yampaye izo mpano zo kuririmba Oh.
akongera akaba umupasiteri Ur- urakoze akomeye urakoze cyane urakoze cyane leonidas Eh, reka reka hama gusubiza n'ukuri mu nshuro-
Mm, urakoze leonidas um, nagira ngo ndababaze eh, na- nagira ngo ndababaze ikindi kibazo kimwe eh, rekomeza mbega agasa- a- a- ku gasaro ka buraga eh, no- noshobora gushyikiriza icyumviro gute cya kiganiro gutashya inshuti n'abagenzi cyo cyo ko mutakiduha murakoze cyane byagiye bagabanya kubaho Ura- urakoze cyane ubwo watwoherereza ubutumwa eh, kuri facebook yacu nigeze kuyitanga ariko mu kanya gatoya ndaza kuyisubiramo eh, not facebook ariko eh, whatsapp nimero ya whatsapp ushobora kutwohererezaho ubutumwa cyangwa no kuri facebook ukatwandikira eh, eh, cyangwa ukatwandikira kuri voa radiyo yacu aho hose n'imeri yacu byatugeraho ubwo butumwa bugatambuka ariko reka ndeke um, apolinaire abanza gusubize kuri ibyo ngibyo wari uvuze vuba vuba tubone eh, kwakira undi munywanyi w'ijwi ry'amerika okay ikibazo cya mbere ah, ni kijyanye n'aho ishengero ndongoye rikorera ni mu gisagara cya bujumbura ah, hafi ya stade intwari Ah, ishengero ryitwa shemeza worship temple niho turi hanyuma dufise pogame zacu zo mu ndwi hagati n'amasenge tugira amasengesho ku wa gatatu ah, kuva saa yine gushika saa saa cyenda Ah, n'amasengesho twiga amasengesho yo ku gicaniro ku wa gatanu ku mugoroba naho tuba dufise ah, umugoroba wo guhimbaza no gutazira kuva saa kumi na zibiri gushika saa moya n'inusu uh, kwa mungu naho duterana saa tatu n'inusu gusi- gushika saa sita saa tatu n'inusu zo mu gitondo gushika saa sita hama mu kirundo naho uh, turamaze kuhagendera uh, uh, si kenshi ariko uvuze pasteur denis wo muri fekabu uh, ndamuzi hari n'abakozi b'imana batari bake tuzinanye nta bikorane byinshi tura- tura- turahagira ariko turafise porogaramu yo kuza kugira ibikorane by'ikanguro ngaho mu kirundo hama umuntu yanyigishije eh, siwe yampaye ingabire kubera ko impano tuzihabwa n'imana uwo navuze eh, imana yashize ku nzira yanje akamfasha gukarisha ingabire ingabire yanje yitwa nikiza david ntakiriho yari yaramaze kwitaba imana uh, ariko kandi uh, igihe cyose mvuze urugendo rwanje rw'umuhamagaro nama ndamwibuka kandi ndamushimira imana urakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi Eh, mu kanya nari mbasezeranije ko turi buze kubaha nimero yacu ya whatsapp abatayifite ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu umutumirwa ni apolinaire habonimana ni umuhanzi akaba n'umushumba nk'uko mwabyumvise hanyuma rero bwana apolinaire mu rwanda ho ah, navuga nti murimo murakora akazi k'ubushumba mu gihe bitoroshye kandi haragenda hagaragara ibintu bihinduka cyane mm Ah, abashumba baragenda baba benshi -hmm.
Ah, mu rwanda ho hari ah, abantu babwiriza ijambo ry'imana bashaka abayoboke ariko bakagenda baba benshi cyane ndetse ubu ngubu hakaba hatangiye kuvuka ikibazo cy'uko ah, ubuyobozi bubona ko abantu benshi birukanka inyuma y'abanyamadini aho kugira ngo ba- ba- bakangukire gukora imirimo aho kugira ngo umuntu abyuke ashaka akazi akabyuka ajya mu masengesho iminsi irindwi kuri irindwi ndetse bagatangira nko kubakenesha babaha ibyiringiro rimwe na rimwe bidafite aho bishingiye mm.
Eh, noneho bityo bakaba batangiye kugaragara nk'abagandisha abantu bakabuza bakababuza imirimo sinzi niba mu burundi ibyo bintu bihari ariko birasa nk'aho ibyakabaye umurimo mwiza w'imana bitangiye kuba kugandisha abantu
ya by'ukuri um, ibyo bintu birahaba hose ku isi yose ahantu uh, hari ibintu uh, byo gusenga burya ijambo ry'imana rivuga ko hariho abasenga mu kuri ariko kandi hakaba n'abasenga mu- Bishushanya.
bishushanya Eh, rero ah, ibyo bintu ni ibyo gutangaza sinabishasha ni kuva kera hamye haba abantu ah, basoma basobanura ijambo uko ritari uko ritavuga noneho ijambo ry'imana bakarikoresha muri manipulation mu kwifatira abantu bakabakoresha amafuti ku bw'inyungu zabo abo rero ibyo biri ku isi yose Ah, uvuze mu rwanda birahari no mu burundi birahari mu karere birahari no mu bihugu byose bituye ah, bigize isi Ah, by'ukuri ijambo ry'imana rirafise icyo rivuga ku bizera burya agakiza ntigahindura abantu ibijuju agakiza ahubwo ga- gatuma abantu ba- bagira ibitekerezo bizima bagakunda imana kandi bakamenya ah, no gu- ubuzima bwabo bukajya ku murongo bagakora ibyo bajejwe gukora mu buzima bwa minsi yose bakabikora neza iyo rero uhuye n'umuntu yitwa avuga ko asenga yivuga ko yubaha imana ariko ubuzima bwiwe bukaba burimwo eh, confusion buzazaniye abantu uwo muntu ashobora kuba yarakiriye ikintu bita idini kuko amadini ku isi eh, afise i- ibyizerwa bitandukanye Ya, hari amadini abwira abantu kurya ibyatsi hari amadini abwira abantu gusenga ibiti gusenga ibikoko hari amadini ah, ah, ah, ah, ah, abwira abantu eh, kwiyiriza ubuzima bwabo bwose bamwe bakicwa n'inzara ni ukuvuga ngo hari hari hari confusion byinshi ariko aho bikomereye rero aho bikomereye naha ni uko bose bav- baba bavuga ko ari ijambo ry'imana kandi bose baba bavuga bashize amanga ku buryo akubwiye udashobora kubihakana akakubwira ko ari ijambo rivuye ku mana kandi abantu bafite inyota yo kumenya ukuri Eh, rimwe na rimwe eh, bakabanyura no muri humye akaba yavuga ati nukora iki ngiki imana iraguha Range Rover cyangwa se imana irakura mu bukene abantu babitandukanye bate ninde ubeshya ninde utabeshya Eh, kubitandukanya biroroshe buriya ikibazo gi- eh, ahanini aho kiri ni uko abo babeshwa ni abantu ubwabo ba, ba, eh, eh, badakunda imana kubera ko umuntu wese akunda imana amenya ko eh, ikintu eh, eh, ubwenge bw'imana buva mu ijambo ryi- ryi- ryayo burya ijambo ry'imana ryuzuyemo ubwenge butuma abantu bajijuka bariya abantu rero bifatira abantu bi- ba- ba- ba- ba- bakabayobya bariya abantu bayobya bakabamanipira bakabambura ibyabo ntibakunda kwiga ntibakunda n'ijambo ry'imana ahubwo bakunda amakuru y'abantu n'ibirori no gushayininga kw'abantu noneho bakagwa mu mutego w'abo ba manipulateur ya um, nohanura rero uh, uh, i- ijambo ry'imana rivuga ko abo bantu abo bantu bayobya abandi abo bagomba kubaho muri ibi bihe by'iherezo kandi bamyeho kuva kera um, kugira ngo abantu batagwa muri iyo mitego bagomba bagomba kwiga buriya agakiza gahamagarira umuntu kwiga kuko uh, ijambo ry'imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya lack of knowledge kutagira ubumenyi ijambo ry'imana ririgwa gusengwa birigwa iyo umuntu rero akijijwe avuze ngo agiye gusenga ariko ntashake kwiga eh, ntacyo mubuza kutazogwa mu mutego wabo bafunga kiwane abo batekamutwe bakoresha ijambo ry'imana ariko kandi bariko barondera inyungu zabo Mm.
Eh, reka radiyo ijwi ry'amerika tujye ku mirongo ya telefoni nanone twakire ba- ah, bateri febure
iryo ni izina ry'umuntu halo bateri febure ngo ikibazo cya mbere nawe reka tukikubaze iryo ni ryo zina ryawe nyaryo koko
ni izina ryo kuri facebook iry'ukuri ni shubuja jean batiste O- eh, iri nyiri ni iry'agatwiko
Oya, ni iryo- ni- ni iryo- ni iryo gusetsa Eh, ngaho nyarutsa ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo twihuse
ikibazo cya mbere ah, uwo ababanze- byabanze kunsobanurira njye niyo n'ubu sindigera numva icyo bita amadini n'amatorero
Mm.
ikindi cya kabiri akongera akavongora abantu b'abatekamutwe ngo baze bakigisha kandi bose bakoresha bibiliya ni ikihe gipimo cyaba kigaragaza umuntu wese n'uvugisha ukuri kandi bose bakoresha bibiliya A- ariko icyo nicyo amaze kuvuga ubu nyine
bateri febure ra- sha- charging iyo bateri yawe umva umva bateri febure ukuri ukuri n'ukuri ukuri nta kintu gishobora kugusubirira umuntu wese imana yashize yashize um, mutimanama muri buri muntu wese usenga n'udasenga kugira ngo amenye icyiza n'ikibi so ikinyoma umuntu yokiyobagiza cyangwa se ukuri umuntu yokwiyobagiza ariko mu buzima imana yaduhaye nka kiremwa muntu yaduhaye kapasite yo kumenya ikinyoma n'ukuri
radiyo ijwi ry'amerika bibiliya Mm.
Eh, bateri febure wari ufite ikindi kibazo
mu bihe bya nyuma bazakora ibitangaza baka- bagakora no ku bintu bagakora ibitangaza kandi ari abantu b'ibinyoma yes kandi ubu ngubu muri kino gihe muri ino si ahantu bigeze benshi bizera ibitangaza baba bati uriya muntu baramuhagurukije arakize Mm.
ariko kubera ibitangaza kuko hari hari abafite ahantu yabivana ugasanga abantu bagiye bakurikira ibyo bitangaza bavuga ati nibyo by'ukuri
ya ibitangaza eh, bateri ibitangaza we eh, ijambo ry'imana rivuga ko mu muri- mu gihe cya nyuma abantu igihe bazociga urubanza hari abo imana izovuga ko itigeze ibamenya kandi bakoze ibitangaza uribuka ko mu gihe cya eh, kwa farawo abafumu biwe bakoze ibitangaza na mose akora igitangaza sibyo ah, ya ni ukuvuga ngo ukuri kw'imana rero umuntu iyo ya azirikiye ubuzima bwiwe ku kuri ukuri gushobora kudakundwa na benshi abantu ntibagushuhire iyo umuntu ah, yiboheye ku kuri aramenya ko iki gitangaza nubwo umuntu akoze igitangaza ariko ni igitangaza cy'ubupfumu n'ubukorikori bw'amafuti umuntu aramenya igitangaza cy'imana n'igitangaza cya satani
none se natwe twabyifatamo gute ko na pawulo mutagatifu yavugaga ngo arajya gukora icyiza ikibi kikamutanga imbere natwe turi mu isi yanduye twabimenya icyo twabifatamo gute ko nta gipimo twavuga tubara bakuvugisha Nugu- ukuri cyangwa bakavuga ibinyoma ni ukuba inshuti y'ijambo ry'imana gukunda ijambo ry'imana kandi eh, u- ugakunda imana ukagira inyota yo kubaha imana imana izokurinda ayo mafuti n'ubwo buzimire Yeah.
azaho nawe muri studio mumubwirire yuko muri dususuruka nawe dukeneye gutaha
Shaka kuba aho wifuza kuba aho ni
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi umuhanzi akaba n'umushumba apolinaire habonimana turi kumwe hano muri studio nigeze rero kukubaza tugitangira nti aha muri amerika muragenzwa n'iki ariko twabaye nk'ababinyuze hejuru reka unyemerere nongere mbisubireho eh, ikigendererwa cy'urugendo rwanyu hano muri amerika by'umwihariko i washington dc urakoze cyane Eh, objectif cyangwa intumbero y'urugendo rwacu ah, jewe na madame hano muri muri amerika ah, ni ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza mu ndirimbo ah, ubutumwa bwiza mm, mu nyigisho Ah, kubera ko ah, dufise ideni ryo kubwira isi yose ubutumwa bwiza aho imana ifunguye urugi turinjira tukavuga icyo imana yadutumye Ah, rero ah, tugenze mu ma states atandukanye mu makominote atandukanye y'abarundi n'abanyarwanda abakongomani ah, tubabwira message ikimana umugambi w'imana ifise ku mahanga Mm.
uwo mugambi ni uwo gukangurira abantu abantu yaremye kuyi- kuyi- kuyigarukako gukangurira abantu yaremye kuyubaha gukangura ubuzima bw'abantu kugira ngo budatwabwa- budatwabwa- buda- budatwarwa n'isi ku buryo abantu basanga um, uh, ibi- ibyiyumviro bafise ni ugutunga ni ukugira amafaranga menshi ni ukugura amazu ni ukugura amamodoka uh, ariko kandi baku- bakibagira ko ubuzima bwabo buda- butarangirana ni- na hano ku isi ubuzima bwa kiremwa muntu n'ubw'ibihe buda- bidashira rero tugomba abantu bacu tugomba kubibutsa ko bakora investissement yego mu bifatika biga amashuri meza bakora ubuzi ah, ba- bagwize imitungo ariko kandi bibuke ko ubuzima bwabo ivyo eh, biherana na hano ubuzima bwabo bukomeza ni ubw'ibihe bidashira ubw'ibihe bidashira rero busaba ko umuntu wese aho yoba ari hose ku isi ubuzima bwiwe ah, aba atashe ku mana amenya icyo yaremewe akamenya ko agomba kubaha imana akamenya ko agomba gukora ineza akamenya ko, ko agomba ah, gushyira ubuzima bwiwe ku murongo yubasha imana agakunda ijambo ry'imana akanyotererwa kubana n'imana intumbero yacu rero ni dufite mesaje y'ikanguro y'ububyutse kugira ngo haba abari mu matorero haba abatari mu matorero bamenye ko hari imana yabaremye bagomba ku- guhindukirira Mm, aho ngira ngo ni kuri rwa ruhande rw'ubushumba ariko se nk'abakunda ibihangano byawe ubu hari iyi ndirimbo nshyashya ubahishiye ugiye gusohora hari izo wasohoye hoho bihagaze Yego.
biti muri uru rugendo rwacu turakora ah, ibiteramo eh, bimwe tubyita night of worship ni ukuvuga ngo aho duhamagarira abantu bakaza tukagira ibihe byo kuramya no guhimbaza mu buryo bw'indirimbo kandi tunabamenyesha ko dufise album nshasha yitwa ubuntu bwawe hari eh, videwo imaze gusohoka eh, ariko indiri urukurikirane rw'izo ndirimbo eh, zose ruri kuri spotify kuri itune kuri youtube kuri eh, izo ndirimbo zirahari ku ma audio ariko kandi hariho na videwo zibiri zimaze gusohoka yego Mm, hanyuma mu- mu gusoza dusigaranye iminota mike cyane ariko nibaje nti eh, ibyo bintu ni imirimo ibiri wagira ngo iruzuzanya ariko mu by'ukuri itandukanye buriya nta kiryamira ikindi
oya kubera ko Eh.
uh, byose imana yabimpaye kandi ikabimpa ikampa na n'ubushobozi bwo kubikora byose biruzuzanya Mm, wewe ubyumvise wumva umenga hariho risike y'uko kimwe gishobora kuryamira ikindi ariko kubera ko uh, njyewe mbikora mbikunze kabisa biruzuzanya biruzuzanya cyane nta nubwo ushobora gusezeranya abakunda indirimbo zawe cyangwa abakunda kumva ijambo ryawe ko bizakomeza kubera ko ngira ngo nawe ntabwo ubizi wavuze ko uri intumwa iby'imana iguhaye nibyo utanga nibyo ntanga cyane ariko wizeye ko imana izakomeza ku- kuguha ubutumwa bwo guhereza abantu bayo cyane rwose Ne- ne- sitoke yayo iruzuye kandi nanjye mfise inyota yo gukomeza kwakira ah, iby'imana impa byubaka ubuzima bwanjye n'iby'imana impa byubaka abo intumaho bose Eh, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc apolinaire habonimana reka tugushimire cyane ko watuboneye umwanya ukaza hano muri sitidiyo zacu uh, ukitabira ubutumire bwacu uh, nitwongera kugira amahirwe yo kubatumira uh, muza twitabe mwakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwamenye amakuru yanjye ko ndi hano muri iki gihugu kandi muka mukantumira kugira ngo nze dusangire iki kiganiro igihe cyose muzonkenera nanjye nzobitaba nishimiye kuba nateramanye namwe ariko hari n'abavuga bati ntasezere rwose ngo agende tutumvise ijwi rye live kuri mikoro mbere y'uko tukurekura sa nk'ucishaho kamwe muri utwo turirimbo akakujemo ko imana ikweretse ugacisheho ubundi tukurekure wigendere Okay. shaka kuba aho wifuza komba aho niho ndongera kuruhuka ndaje mwami muri wewe niho nduhukira ahandi hose n'umuruho no kuvako nabuwande kwari wewe munezero wanje ndakwihaye
nta gushidikanya impano ni ya yindi uko bwije n'uko bukeye ndumva igenda i- i- irushaho ku- kunoga urakoze murakoze cyane apolinaire habona imana imana iguha umugisha kandi ikomeze ikuyobore mu byo ukora byose namwe bibabera uko nyine
iyo nkubonye nsanga urengeye uko bambwiye kandi ijwi ryawe